murumva radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri studio karindwi muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ikaze kuri radiyo yanyu tubibutse ko mu rwanda mutwumvira kuri radiyo inshuti ya bose fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no ku ijwi ry'amerika fm ijana na kane n'ibice bitatu ni kigali naho i bujumbura mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda no kuri fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mu kanya ni ikiganiro muri isanga mu kiganiro muri isanga turaza kuvuga ku ngaruka zo gukoresha abana mu bikorwa bya politiki turaza rero kubaha umwanya nk'uko bisanzwe mubaze cyangwa se mutange ibitekerezo muri isanga muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika icyo ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
njyewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
tuvuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi muri isanga nshuti nongere mbahe ikaze mwese uyu munsi turavuga ku kibazo cyo gukoresha abana mu bikorwa bya politiki n'ingaruka bigira nshuti za leta ijwi ry'amerika rero nk'uko bisanzwe turaza kubaha ijambo mubaze cyangwa se mutange inama n'ibitekerezo telefoni yacu nyibibutse muduhamagaraho ni magana abiri na kabiri mubanje akamenyetso ko guteranya magana abiri na kabiri magana ane mirongo ine na rimwe mirongo icyenda n'icyenda mirongo itatu na rimwe ikiganiro rero muri isanga kibanda ku bibazo by'abana hirya no hino ku isi abana bakoreshwa mu bikorwa bya politiki bashyirwa no mu mirwano ikabasigira ubumuga bwo mu mutwe n'ubwo ku mubiri iyo itabatwaye ubuzima ishami rya onu ikigega cyita ku bana unicef igereranya ko muri iki kinyejana gishize miliyoni ebyiri z'abana bishwe hagati ya miliyoni enye n'eshanu baramugaye abandi miliyoni cumi n'ebyiri bateshejwe ibyabo basigara batagira aho bige ku musaya abarenga miliyoni imwe babaye imfubyi cyangwa se batandukanye n'ababyeyi babo unicef ivuga ko izindi miliyoni icumi z'abana bahuye n'ihahamuka cyangwa se ihungabana mu gukangurira rero isi ibibazo by'abana honi yashyizeho umunsi mpuzamahanga ngarukamwaka w'abana muri uyu mwaka wa bibiri na cumi na karindwi uwo munsi wubahirijwe ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatandatu dusubiza amaso inyuma inama yahuje ibihugu byo ku isi yigaga ku mibereho myiza y'abana yateraniye i geneve mu busuwisi itangaza ko itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatandatu iba umunsi mpuzamahanga w'abana hari mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na makumyabiri na gatanu nyuma y'iyo nama guverinoma ni ukuvuga za leta zitandukanye zo ku isi zafashe icyemezo cyo gushyiraho umunsi w'abana kugira ngo ibibazo by'abana bihabwe umwanya ibihugu byinshi byahisemo itariki ya mbere ukwezi kwa gatandatu niyo mpamvu umunsi mpuzamahanga w'abana uba kuri iyo tariki ariko ibihugu bigenda biyuzihiza ku matariki atandukanye ku mpamvu zabyo zihariye ibi ariko ntibibuza ko abana bakomeje guhura n'ibibazo bibugarije bakururirwa n'abakagombye kubibarinda no kubishakira ibisubizo babashakira imibereho myiza uyu munsi twatumiye umwe mu mpuguke ziyemeje guharanira uburenganzira agateka k'abana kugira ngo dushakire hamwe ibisobanuro kuri iki kibazo umutumirwa wacu rero ni bwana jacques nshimirimana ni umunyamabanga mukuru w'urunani rw'amashyirahamwe aharanira agateka k'abana mu burundi mu magambo ahinnye fenadeb bwana nshimirimana guhaye ikaze ku ijwi ry'amerika
ndabaramukije cyane murakoze ariko ngira twokosora kuko ubu nijye nsigaye ndongoye urunani fenadeb nari umunyamabanga mukuru muri manda ya mbere
murakoze cyane none rero bwana nshimirimana Ah, uyu mwanya muduhaye rwose ndagira ngo nkubashimire Ah, twaragutumiye wakira ubutumire ariko mu mpera z'iki cyumweru ah, wahuye na kagiripe cyakora nti- ntiwarekeye aho ngaho aho wabyihanganiye ukomeza uwo mugambi ntiwatezuka ku byo watwemereye none nagira ngo nongere mbigushimire kandi nsabe n'abadukurikiye baze kutwihanganira ijwi ryawe nirigira akabazo kuko mu kanya tuvugana numvise uvuga bikugoye Ah, wiyegereze rero amazi twizere ko biza kugenda neza
murakoze cyane ndayafise hafi yanjye kandi nibaza yuko abatwumviriza baza kutwihanganira nibumva akajwi katameze neza Eh, n- none rero mbere y'uko turebera hamwe ingaruka zo gukoresha abana mu bikorwa bya politiki nk'umwe mu bakurikirira hafi ibibazo by'abana muharanira imibereho myiza yabo abana bakunze gukoreshwa mu bya politiki gute mu burundi iki kibazo kirahari cyaba cyifashe gute
Eh, murakoze cyane Eh, bwa mbere bwobwo imbere y'ukumbura yo kwishura kuri icyo kibazo cy'ingene abana bakoreshwa mu bibazo bya politike nagire mbanze nibutse abatwumviriza yuko abana ni umuce umwe mu bandi banyagihugu baba bagize igihugu ni ukuvuga nk'aha iwacu mu burundi abana bafite ibice birenga hafi mirongo itanu na bitandatu ku ijana ni ukuvuga abana bari munsi y'imyaka cumi n'umunani abo rero baba bari mu mugwi umwe n'abandi barundi bose bisigura yuko ibibazo bya politike igihugu kiba kirimwo ibibazo bya politike tugenda ducamwo n'abo bana birabakora ko kuko nabo baba ari abarundi ko hari igihe duhora tuvuga abana ukamengo n'abandi bantu b'abanyamahanga batarabwa n'ibibazo biba biri mu gihugu hanyuma mu bihugu nk'ibi byacu nk'uburundi cyangwa mu bihugu bimwe bimwe byo muri afurika biba bikiri mu nzira eh, y'iterambere biba bikiri ko birirondera mu by'iterambere abana bahura n'ibibazo byinshi cyane bifatiye ku bya politike aha notanga nk'urugero urabye nko mu myaka yagiye ihera ngaho iwacu mu burundi kugira ngo tureke kuvuga abandi tuvuge iby'iwacu abana bagiye bakoreshwa mu bikorwa bitandukanye abana barakoreshejwe eh, mu bijyanye n'intambara mu by'intambara aha mu burundi twagize igitigiri rigera hafi ku bana ibihumbi cumi na bine bakoreshejwe mu by'intambara ni ukuvuga ibihumbi umunani bakoreshejwe ku ruhande rw'abagwanya leta yari ihari icyo gihe n'ibihumbi bitandatu bakoreshejwe ku ruhande rwa leta yonyine yari ihari kandi yari izi yuko yari yarateye igikumu ku masezerano eh, ajejwe guharanira eh, agateka k'abana no ku- no kubuza gukoreshwa kw'abana mu bihe by'intambara abo bana rero nk'ibihumbi cumi na bine ni umugwi umwe mu yindi migwi itandukanye y'abana bagenda bahura n'ibibazo bya politiki abo nabo barakoreshejwe kandi bagakoreshwa ku rugero ruhanitse cyane ni ukuvuga baja ku rubuga rw'intambara hariho umugwi w'abana bakoreshwa mu bya politike mu mashure eh, mu- mu mu mihana babana nk'ibi biheruka kuba ngaho iwacu ugasanga abana baja kuririmba baja gutamba batazi ibyo bariko bararirimba ibyo ari byo ibyo byose ni ni ibyerekana yuko gukoreshwa kw'abana kuriho kandi kukiriho n'uyu munsi mu gihugu cacu hariho akandi karorero kumbure twoshobora gutanga ni umugwi w'abana bahahamuka ba- ba- ba- kubera ibyo babona n'ibyo bumva igihugu kiba kiriko kiracamo uyu munsi ntitwobideha yuko umwana w'umunyeshuri aba ari mu ishuri aba yari afise umwete yuko agiye kwiga akamenya hanyuma akazovamo umuntu akomeye cyangwa akaronka amanota meza uyu munsi avuga ati numvise bimwe bariko baravuga abanyepolitike ndabona ko ubuzima buhagaze ndabona yuko ejo hanje hataboneka umwana nk'uwo aca ahahamuka amaze guhahamuka afata ingingo za hafi izo ngingo za hafi aba afashe zimugarukanira zimuzanira ingaruka mbi cyane ntanga akarorero nko ku bana b'abigeme avuze ati n'ubundi naho nokwiga nta kintu na kimwe mbona bizomarira ninaguma mu ishuri uwo mwana aca afata ingingo ati reka wa muntu ariko arandondera nemere twubakane gaca bibuka afite imyaka cumi n'ibiri cumi n'itatu inyuma y'imyaka ibiri uwo muntu akamwirukana akamukura mu rugo uwo mwana azogumana ico gikomere kandi azoba azi yuko yagitewe n'injyane za politiki igihugu cari kirimo ari naco gituma iyo turiko turatabaza tuvuza induru tubwire abanyepolitike bacu tuti turabubaha mugabo umukino muriko murakina nimuwukine mwubaha kandi mwibuka yuko mufise devoir yo gukingira abana ejo bazobasubirira bakaba nabo ari abanyepolitike kugira ngo bakure baronke iyo chance yo gukura abanyepolitike tuba dufise uyu munsi bavuga canke bakora kuko abandi bo hambere babaretse bagakura iyo babaniga canke bakabanigira mu menshi uyu munsi ntibaba bariko bara- ba- baravuga ivyo baba bariko baravuga rero nico twebwe tuba dusaba nta kindi kugira ngo abana babahe iyo chance yo gukura nabejo baze baze kumbure bakosora ivyo bakuru babo vyabananiye canke bakoze nabi Mm. ni igikorwa cyiza cyo guharanira uburenganzira bw'abana kugira ngo nyine bakure neza bazavemo n'abayobozi beza b'ejo hazaza nk'uko natangiye mbivuga abana bakoreshwa muri politiki mu bihugu bitandukanye si mu burundi gusa Eh, muduhaye cyakora ingero zihariye muvuga abakoreshwa abana bakoreshwa mu mihana mu mashuri ndetse ubundi ah, hari amategeko abuza gukoresha abana mu bikorwa bya politiki haba hari ibikorwa bya politiki abana bemerewe gukora n'ibyo batemerewe mwe mu bikurikiranira hafi hari amategeko abarengera
Um, bo eh, ni ikibazo kumbure kitoroshe ariko amategeko ah, arengera abana arahari amategeko avuze yuko abana bakoreshwa eh, mu bikorwa bya politike arahari eh, ariko kenshi abajejwe kuyashira mu ngiro abajejwe kubibahiriza barayirengagiza rero je nagire nishura ahubwo cane cane igituma bayirengagiza kuko barazi ko ahari Na- kandi naho twoyavuga nk'ubu notanga urugero umwana ashaka ntanze nk'akarorero eh, nk'ingingo ya gatatu eh, y'amasezerano mpuzamakungu aharanira agateka k'abana ivuga yuko ikintu cose umuntu ariko arakora yaba uwutwara canke uwutwarwa canke umuvyeyi ategerezwa kugikora ashize imbere ineza y'umwana Nka- nkako n'akarorero k'itegeko rikingira umwana ku buryo wewe uba utwara eh, umugambwe ku mutumba canke mw'ikomine ugiye kugira umunsi mukuru ukavuga uti nkeneye abazontambira ubanza kuraba uti mbega inyungu y'umwana nashize imbere muri ibi bintu ngiye gukora niyihe nkako n'akarorero ufashe nk'ingingo ya cumi na gatandatu muri aya masezerano mpuzamakungu ajejwe agateka k'abana nayo avuga yuko umwana ategerezwa gukingirwa no mu buzima bwiwe yiharije ibyo twita la vie prive donko bakamukingira ku kintu cose gishobora kumuhungabanya abo bamukingira ni bande si abakuze si twebwe si amashirahamwe si leta ibyo rero baba babizi n'ababikora babikora bazi yuko ayo mategeko aba ahari ariko nagire mvuge kumbura igituma ah, usanga kenshi abantu babyirengagiza ababyirengagiza umenye yuko nk'ubu turi ko tuvuga aba bana haba hariho imigwi itandukanye y'aba bana umwana w'imyaka cumi n'itandatu uyu munsi eh, ku munyepolitike ntaba ari umwana cyane umwana w'imyaka cumi n'itanu ku munyepolitike ntaba ari umwana kuko aravuga ati nimba ngomba kwitegurira eh, ibyo mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri Eh, kandi aha rero nagire ntomora ikintu kimwe turi ko tuvuga ibi mumenye yuko abana bakoreshwa ku mpande zose impande zose impande zose abana barabaniganirako kubera iki kuko baba bakonsitituwa eregtora yo mu myaka iri imbere baba bavuga bati eh, aba bakuze baturondera ko inzoga baturondera ko amahera baturondera ko ubuzi mugabo niyo twiyegereza abana b'imyaka cumi n'itanu mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri bazaba bafite imyaka eh, cumi n'umunani cyangwa imyaka cumi n'icenda abo bana bazaba bageze gutora kuko ngaho iwacu umuntu atora kuva mu myaka cumi n'itandatu niho bamuha karangamuntu si nabyo byahindutse kuva ah, mu minsi iheze ubundi kare siko byari biri umuntu ya- yari yemerewe gutora kuva ku myaka cumi n'umunani byahindutse mu bihumbi bibiri n'icenda niho batanguye gutanga amakarangamuntu ku bana b'imyaka cumi n'itandatu bisigura ko ufise karangamuntu aba yemerewe no gutora aba yacitse umunyepolitiki ariko ku munyepolitiki we n'utarakwiza iyo myaka abona ati mu myaka iri imbere azoba yayikwijije ni pepiniyeri nuko eh, ntatoye neza ingene nogitomora neza mu kirundi Iba None se- pepiniyeri, abavuga ati reka reka aba bantu ndabiyegereza kugira ngo mu myaka iri imbere nze ndabikore ko kuko bobo nta buzi baba bariko barasaba kandi ni benshi kandi Ariko, baba bari ku mashuri Bwana ni ukuvuga Nshimirimana.
ivyo umuntu abahereje byose barakira bakabimira Mm. icyo ni- aho niho nashaka kugira umwana icyo umuhereje nyine arakira cyane cyane iyo uri umuntu mukuru iyo uri umuntu uri umubyeyi uri umuyobozi icyo umuhereje arakira abo bana abo bantu abanyapolitiki cyangwa se n'abandi bashaka kubakoresha gufata umwana w'imyaka cumi n'itanu na cumi n'itandatu ntibaba bazi nyine ko mu mutwe we haba ha- i- i- ibitekerezo biba bitari byakomera ku buryo adashobora ku- guhitamo neza cyangwa se ngo arebe neza ah, aho agomba kugana kuki babakoresha kandi bazi neza ko abo bana bakiri abana muri make baracyari abana ntabwo bari bamenya ku- kugira gutekereza cyane
Mm, no, ba- igituma bakoresha nibaza yuko nabo nyine baba bazi yuko ari ababyeyi mugabo eh, bamaze kuja muri uwo mugwi w'abanyepolitike bo baba bariko biruka n'amajwi rero baba bazi sizi mu minsi iheze uwo numvise abitubwira gutyo ati muri politike hageze amatora ngo ijwi ry'umusazi n'iry'umusava byose birangana kuko riba ari ijwi rimwe bisigura yuko kuri we uwo mwana ageze gutora azoba afise ijwi nimba ari eh, mu ikomine akaba azi yuko ataronse amajwi angana uku uwo atazoshobora gutwara iyo komine ni ibisanzwe yuko abo bana biyegereza akanabategura kugira ngo hageze gutora baze bamutore kandi ubundi nta kibi na kimwe kirimo yuko abana bamenyera canke bigishwa ibijanye ibijanye n'ivy'amatora ikintu kiza ari kibi ni igihe abana baba bariko bahabwa inyigisho za kahise bakazihabwa kumbure atari inyigisho ziba ziri eh, zaraganiriwe ko na bose atari inyigisho ziba eh, zi- zijanye ni- nu- n'ukungene ubu- ubu- ubushobozi bw'abo bana bungana umwana bikaca bimuburuya mu mutwe akama ariko ariyumvira ati none bimwe naririmba n'ibiki bimwe na, na, na capa kare ku ishuri n'ibiki Mm.
akabaza uwo ashikiriye wese uwo ashikiriye umwe wese amubwira ivyiwe Mm.
ariko kweduka abana mu bijanye n'ivy'amatora ni vyiza cane ni navyo Eh.
ni navyo umwana ashaka duheruka gukora igihe twashiraho eh, igihe haba amatora yo gushiraho urwego rukuru rw'abana mu burundi abana baritoje abana barashikiriza imigambi ingana n'uko bangana Mhm.
abana bakabona yuko bategereza guhiganwa bakabona yuko bategereza gushira aho intaha ishize ibyo tuba turiho tubikora kugira ngo tweduke abo bana yuko n'igihe bazoba bakuze azodandaza imigambi yiwe ntazovuga ngo jewe ngo ndakomeye ngo jewe ngo utazontora ngo nca ndamwica ngo canke ngo nca ndamwomora uwo uwo mwana akura azi neza ingene iby'amatora bigenda ingene ashikiriza imigambi yiwe hanyuma agakura azi yuko igihe azoba atsinzwe azoshiraho intaha ishize murabona ngaha mu burundi igihe cose habaye amatora hama hari injyane izo njyane ziva kuki ziva kubera ko abo mubona bari muri ayo matora abo bitoza abo baba bari muri opozisiyo cyangwa bari mu mu ruhande rwa leta benshi ntibigeze baronka ikirutire yo gukura azi yuko atsinzwe abandanya ari umurundi abandanya ari umuntu abazi yuko ibyo akeneye bitabaye ndumva sera fin du monde abandi bose ntibagomba bacabareka kubaho gushika igihe ibyo azoba akeneye bizoba bibaye si uko bitegerezwa kugenda Ibyo- dutegerezwa guhindura ingendo n'inyifato kandi tubihereye muri aba bana bariko barakura Mhm. none se ubu hari ibirimo gukorwa nk'ubwo ib- ibyo unenga byo kuba umuntu yafata abana akabakoresha mu buryo bwe ku giti cye umwe ababwira ibi undi ababwira ibi bigatuma ndetse bashobora no kuyoba muravuga muti ni byiza ko umwana yigishwa ibijyanye na, na, na, na demokarasi akamenya gutora akamenya guhitamo akamenya gushyikiriza ibitekerezo bye n'iki byose hari ikirimo gukorwa kugira ngo byibura abana bategurirwe iyo nzira nziza ituma bitegurira ejo hazaza batagombye gukurikira nk'inka bayoboye bakavuga ngo nyura aha ikanyura ahangaha
mbo ahubwo ico nico twari kunasaba abo abo bakunda abana abo bakeneye gukoresha abana no gukorana n'abana nibashireho porogaramu itomoye y'ukwigisha abana ibijanye n'amavarere demokratike ibijanye n'intwaro rusange abana bagomba bahere mu mwaka wa mbere bavyigishwa bavyiga nta kibazo na kimwe kizoba kihari kuko umwana azoba yarigishijwe ingene ategerezwa kubana n'abandi mu budasa bwabo umwana azoba yarigishijwe ingene igihe iciyumviro ciwe kitazoba kirenganye agenda akagifatanya n'ico umugenzi we kugira ngo kivemo iciyumviro gikomeye barabe yuko gishobora guhangana n'iciyumviro c'uwundi kandi kitarenganye naho nyene bakaca bashiraho intahe ishize ivyo abana bavyigira kuva muri ya mashure matoyi bamwe batora ngo nimuje kuraba abavuga umwana akamenya ati nimba hari abagenzi banyizeye bati wewe turakwizeye ni wewe ugiye kuturongora muri iri shuri uwo mwana agakura azi yuko kuba bamwizeye bidasigura ko ari we ari incabwenge cyane gusumba abandi bidasigura ko ari we akomeye abasumvye ingufu gusumba abandi bidasigura yuko ari we aronka amanota meza gusumba abandi ariko bisigura yuko ategerezwa guca bugufi imbere y'abamwizeye akababwira ati bimwe mwantuma bimeze uku ni ukuvuga akaranda konti akaca haza kimwe kimwe duhora twita rahodovabilite umuntu akaba azi ati ko ndi umutware banyizeye ntegereza kubwira bamwe banyizeye ibyo bantumye aho ndabigejeje ibyo ntashoboye nkabibabwira ibyo abana barakeneye kubimenya kandi by'ukuri abantu bamaze kubiraba kubibona abantu baba baraciye muri ibyo byo kurongora abandi mu mashuri y'intango muri sogondere mu kurongora imigwi mito mito ni abantu usanga badafise badafise agashavu kenshi cyane iyo hata iyo bataronse cyangwa habonetse icyumviro kidasa n'icy'iwabo baba barabyiteguye mu bana bacu
ye murakoze radiyo ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nshuti mu gifungura amaradiyo yanyu ikaze mwese muri iki kiganiro muri isanga uyu munsi turavuga ku kibazo cyo gukoresha abana mu bikorwa bya politiki n'ingaruka bigira umutumirwa wacu ni bwana jacques nshimirimana umukuru w'urunani rw'amashyirahamwe aharanira agateka k'abana mu burundi mu magambo make fenadebe kubifuza rero kubaza cyangwa se gutanga ibitekerezo mbibutse telefone muduhamagaraho ni magana abiri na kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe nagira ngo rero twakire ku murongo wa telefone nk'uko ikiganiro giha abakunzi b'ijwi rya amerika umwanya bakabaza cyangwa bagatanga ibitekerezo nagira ngo turebe ko twakwakira uwa mbere nduwimana turi kumwe ikaze ku ijwi rya amerika ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
yego igitekerezo rero gikwiye kuko abana barahohoterwa cyane ukazibona barabakuye mu mashuri ngo bagiye kuririmbira guca imigambwe kandi bataba babiteguye aho ikigo bikaba birahagaze ukazibona barabakuye ngaho ngo babajyanye nko mu ntara za kure ngo bagiye kuririmbira ngo imigambwe abantu benshi imigambwe benshi bakayohereza ikigo bikaba birata ukaca usanga n'umwana nta bumenyi abufitiye agumye adubura n'ijoro ho kwiga usanga ariko arayirera ho gufatikaye na migambi yose bakoresha birasaba ko bokoresha abo bakuze bakareka gukura abo bana babasamaza ibyigwa yuko babasamaza ibyigwa kuko ibyigwa niko kaziza kayo ibyo ubona nk'ubu hageze ngo ingo mu mashuri baze kurinda ukazibona icyo bintu bacyitayemo atacyo bazi ntibazi n'icyo bagiye gukora bosaba ko botora nk'abo babizi bakajya nko ku mashuri bakajya nko kuririmbira imigambi bakareka abo bana bari mu mashuri
urakoze rwose nduwimana kuri iki gitekerezo cyawe twakire na francois francois uranyumva
yego ndakumva urahagana hehe
jendi ujumbura yego jewe narifise igitekerezo yego
ubwa mbere hoho kuri ibyo bijyanye n'abana bajyanwa mu ntambara cyangwa mu bya politike ibisanzwe n'ibintu byo kwiyamiriza cyane ariko rimwe na rimwe usanga bigoye ingene boshobora kubirwanya murabona nk'ubu haraharawe ibintu bavuga ngo islamic state amaleta ya kisilamu urabona n'abantu bakoresha abana kandi rimwe na rimwe bigoye nabone kubarwanya kuko baba baramaze kwemera kujya muri ibyo by'ubugizi bwa nabi ariko rero ikibabaje ni uko hariho n'amaleta amwe amwe usanga ariko arakoresha abana mu bya politike ari amaleta yemewe aba yarasinye amasezerano yo gukingira abana ugasanga nabo ntibariko barakurikirana ikindi cyo nifuza rero ni uko ibihugu byose birakwiye gushyiraho amasentare akira imanza abo bantu baba bajyana abana mu bya politiki cyangwa mu bintu by'intambara yego icyumviro cy'abantu icyo ari cyo ndagushimiye cyane francois noneho bwana nshimirimana jacques nshimirimana ibyo nduwimana avuze na francois murabivugaho iki nduwimana we yari atangiye anavuga biriya byo kujyana abana mu byo kuririmba mwari mwabikomojeho mu kanya mwavuga iki ku bitekerezo byabo
murakoze cyane bose bahurije yuko gukoresha abana mu bya politiki atari byiza kandi ari ibintu byo kwiyamiriza cyane nduwimana yavuze yuko hari abana bakurwa ku mashuri bakajya kuririmba bakajya gutegera abategetsi batandukanye mu by'ukuri twebwe tumaze kubitohoza buke buke si ngingo iba yafashwe n'umugambwe kanaka kugira ngo bakure abana mu mashuri ahubwo ni bimwe by'abantu baba kumbure bagomba kurondera amanota guca amanota ku baba babakurira umuntu aba ari umuyobozi w'ishuri abafise ubushobozi bukwiye ku banyeshure murabona baba ari intama ababwira ati ejo nta shure rihari tuzokugara tuzoja gutegera buri amatara azoza kutugendera ishure rica ryugara aho rero ico n'igikorwa ca bamwe bita ba inspekteur muri education baba bakwiye guca bahamagara uwo mu directeur bakamubaza ati wewe ni gute ushobora kugara ishuri umunsi wose ubushikiranganji butafashe ingingo y'uko hari konje kuko iyo hari konje iba ku bana bose kuko baba bafite uburenganzira bumwe mugabo rero kudahana ni ingorane kuko umuyobozi kanaka abikoze akabona uwundi ntabikoze uwatabikoze baca bamubwira ati wowe iby'umugambwe ntubyumva neza ni ukuvuga baca basigara bariko bakinira kuri ba bana avuga ati nintabikora nka kumwe naka yabareka ngo baje gutegera buramatari ejo cyangwa hirya y'ejo bazohava bibaza yuko ibyiyumviro by'umugambwe ntabyumva ntabitahura aho rero twese dusaba ababa bari mu bushikiranganji kandi ibyo usi ibintu bisaba nuko ari umushikiranganji ategereza kubyikorera wenyine hariho abagenduzi b'amashuri nibace bandikira amakete abadiregiteri babaze bati ninde yatanze uruhusha rwo gusibya ishuri abana ngo baze gutegera umutegetsi kanaka iyo naho ari ingingo yafashwe igafatwa bikemezwa bikaboneka yuko ari ingingo yafashwe n'ababifitiye ububasha nayo ahandi uca usanga umudiregiteri wese umuyobozi wese ariko akinisha abana uko yishakiye nka bimwe mu myaka yahera wasanga abana bagiye kurima mu murima w'umuyobozi murazi yuko ibyo byabayeho cyane tugatabaza tukavuza induru ugasanga abana aho gutonda mu ishuri bagatonda ku musozi bajyanye amasuka bagiye kurimira umuyobozi mugahageze kwimbura ntibamenye iyo byaciye bikaca byimburwa n'uwo muryango w'umuyobozi n'ibyo rero n'ingendo dukwiye guhindura kugira ngo by'ukuri abana bari ku ishuri babe ku ishuri baba bagiye kwiga iby'ubumenyi bakeneye kurima baraja kurima iwabo bakeneye kuririmba baraja mu masengero kuwa gatandatu no kuwa mungu bakeneye guta umwanya canke gukoresha umwanya wabo muri ruwaziri baraja gukina imipira mugabo ntibabakinishe muri politike francois nawe avuze ibyo gucira imanza abantu baba bajana abana mu bintu by'intambara tugeze kuri ico o ni ikibazo gifise imisansibilite politike kandi iri ku rwego rwo hejuru ubundi si ukubera ko tutaba tubona ibibazo byose mu gihugu cacu bituma tutabivuga umwanya wose mugabo tubanza kuraba igihe tuba tugezemo uyu munsi nimba turiko turavuga ikibazo c'abana bakoreshejwe mu ntambara ibihumbi cumi na bine ni ukubera ko tuzi ko hariho umugwi washizweho witwa severe uje kunwanisha abarundi donko kumenyesha ukuri abarundi ku vyabaye ni ukuvuga kimwe mu vyo tuba twiteze kuri uwo mugwi natwe nk'abari mu mashyirahamwe aharanira agateka k'abana ni uko uwo mugwi uzotwereka neza abakoresheje abo bana ni bande bajanye abo bana mu ntambara ko nabivuze ni raporo zasohotse igice kimwe c'abana bakoreshwa n'abari muri leta ico gihe ikindi gice kigakoreshwa n'abari mu bagwanya leta ni bande bakoresheje abo bana kugira ngo tubimenye abo bana uyu munsi n'abagabo barakuze kuko abo ibihumbi cumi na bine n'abakoresheje buva mu mirongo icyenda na gatatu gushyika mu bihumbi bibiri na rimwe abo bana uyu munsi n'abagabo barakuze bafise abana nabo bafise imiryango mugabo iyo miryango bafise ikeneye kumenya iyo myaka yose bamaze kuva muri nonantura gushyika muri demire bariko bakora iki bari kurima he ntibazoshobora kuronka ingene babibabwira ubu mugwi udatanze ukuri utagize ayo matohoza ngo bimenyekane hanyuma arabasaba imbabazi bazisabe mugabo avuga ati twebwe twaragiye gukura abana ku ishuri abari kuri pozisiyo y'igipolisi cyangwa y'igisirikare cyangwa abari mu kirobere bimenyekane hanyuma imitima itekane kuvuga ikibazo nk'iki kubishyira mu manza sinibaza yuko ari ikintu coroshe muri uyu mwanya muri kontekisi tuba turimwo mu gihugu kuko abana baguma bakoreshwa abana baguma bakoreshwa mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu twavugije induru abana ntibariko barakoreshwa twarashimye by'ukuri yuko induru twavugije leta yayumvise abana bafashwe bari mu miharigwana bararekugwa mirongo itanu na babiri abafashwe mu myiyerekano mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu bari amajana atatu na cumi na bane bose bararekuwe basubira mu mashuri ibyo ni ibintu dushima by'ukuri kubera ko ntabyo twari tumenyereye mu myaka yahera umuntu afashwa ari umugwanyi afatwa ko ari umugwanyi ariko hariho iyindi ntambwe dukwiye gutera intambwe yo kumenya ngo mbega ibyagiye biraba bagiye barakoresha abana uyu munsi baciriwe igihano ikihe mbega urubanza baciriwe n'uruhe mbega hoho baramenye yuko hari amakosa bakoze mu gukoresha abana mu bya politiki ngo basabe ikigongwe bubahuke babwire abarundi bati turasabye imbabazi twabikoze ku kutamenya ibyo nibyo twifuza hari ijambo y'ibyo haca haza ibibazo by'ubutungane haza ibyo guca imanza mugabo abo bantu bamenyekanye basabye imbabazi kuko baba baragokeye igihugu cyabibarutse baba baramenje kandi abo bantu baba bari impande zose ntihagire umuntu n'umwe azobabesha inkozi z'ikibi zikoresha abana ziri mu mpande zose
bwana Nshimirimana agira ngo mbasabe mbere y'uko dukomeza twakira abandi bakunze b'ijwi rya amerika hari aho mwari muvuze mukoresha ijambo muti tukavuza induru mugenda mutakamba kugira ngo abana uburenganzira bw'abana burengerwe bwubahirizwe aba bana baba hari ukuntu bigishwa ubwo burenganzira bwabo kugira ngo umuntu naramuka ashatse kuburengaho ashatse kubabwira ngo muve mu ishuri bumve ko bafite uburenganzira bwo kwiga nihagira umuntu ubabwira ngo muve mu ishuri abashe kugira n'uwo abibwira abwire n'umubyeyi ati baje kunkura mu ishuri kugira ngo njye ku rugamba cyangwa se njye kuririmba ibintu bitajyanye n'inshingano afite nk'umwana barabisobanurirwa bazi icyo bagomba gukora bazi ko hari amategeko abarengera bazi uburenganzira bwabo
murakoze cyane n'icyo kibazo ntimwibaze ko cyoroshye cyane kuko navuze nti ibintu tugenda dukora mu mashyirahamwe tubikora dufatiye ku bihe igihugu cyacu kiba kirimo uyu munsi kujya kwigisha abana kandi by'ukuri ibyo nta n'ibyo twokora ndabyemanza imbere y'abarundi nta n'ibyo twokora kujya kwigisha abana ngo mufite uburenganzira ubu n'ubu n'ubu n'ubu ngo diregiteri ntiyababwira ngo nimusibe muze mu byanke abo bana bashobora kuba bari mu ikomine tutazi bakabyanka agatakaza ikibanza cy'ishuri ugasanga twebwe twamutaye mu rudubi uwo mwana abana tubigisha kubaha ababakurira kubaha ababyeyi kubaha abarongozi kubaha abajejwe intwaro bagakura bubaha mugabo tubaca tugaruka tukaja muri bamwe bitwa abarongozi bamwe bitwa ababyeyi bamwe bitwa abajejwe intwaro tukabibutsa rero uburenganzira bw'abana hejuru yo kubibutsa tukanabitwarira igihe baba babigize nkana bagahohotera agateka k'abana ibyo rero bituma abana bamenya uburenganzira bafise cyane gusumba igihe twoja kubwira abana ngo ngo ngo ngo diregiteri ntiyababwira ibi cyangwa umwigisha ngo ntimuze mu byemere ibyo ntabyo twakubahuka ntabyo twashobora gukora ntabwo navuga kubagumura turiko dutera ingorane abo bana baca bagiranira n'abarongozi babo n'abayobozi babo mumbabare ntabwo nagira ngo mubagumure navugaga ko bagombye kumenya ko umurimo wabo ari uwo kwiga mbere na mbere ku buryo nk'ubwo umwana bashobora kumujyana bakamujyana nko mu bintu bya politiki ntanabibwire n'ababyeyi cyangwa se wamubwira ati uzaze nzajya kujyana kugushakira akazi cyangwa iki ntanabashe no kubivuga kubera ko atazi ko mbere na mbere icyo ashinzwe ari ukujya kwiga ntabwo navuga kubagumura kuko nabyo byaba ari bibi navugaga kubasobanurira ku buryo bumva inshingano zabo ariko kandi bakamenya ko bagombye no kuvugana n'abantu n'abo bizeye ababyeyi n'abandi bantu babakuriye babarebera kurusha uko bo bahita bajya mu bintu undi muntu abashyizemo batabanje no kubitekerezaho batazi n'iyo bibaganisha yego aho murakoze kuntomorera abana uburenganzira bwabo turabubigisha abana harabaho ibiganiro bitandukanye nk'uku kw'iki turimo biba bijyanye n'ukwigisha abana uburenganzira bwabo abamenyesha amakuru barabikora abari mu mashyirahamwe atandukanye barabikora abari mu nzego zitandukanye za leta barabikora kandi umwana w'uyu munsi aratandukanye cyane n'umwana wo mu myaka yahera kuko umwana w'uyu munsi ari ari muri kuruse ariko ariruka nawe avuga ati ntegereza kuganya ubuzima bw'iwanjye kugira ngo rero iyo kuruse arimwo ashobore ashobore kumbure kureyisisa bisaba yuko amenya ibyo yemerewe n'ibyo atemerewe aho niho aca ashyiramo ingufu nawe nyine zo kumenya uburenganzira bwiwe abana batari bake uyu munsi baramaze kumenya uburenganzira baba bafite abazi yuko ari umwanya w'ishuri ategereza kuba ku ishuri ahubwo uburenganzira bafise bataremererwa gukoresha cyane ni uburenganzira bwo kugira icyo bashikirije mu bijyanye n'itunganywa ry'amashure bigako kuko ivyo abarongozi canke abayobozi b'amashure babigira nkana barabizi yuko uburundi bwemeye kuva mu mirongo icenda na rimwe yuko umwana w'umurundi co kimwe n'umwana w'umufaransa canke w'umudagi canke wo mu kindi gihugu icari co cose afise uburenganzira bwo gushikiriza ivyiyumviro vyiwe kandi bikakigwa uko abishikirije bafatiye ku myaka yiwe ariko rero ubwo burenganzira ruracari urugamba turacariko turagerageza kugira ngo abajejwe kumviriza abo bana babitahure bakira ivyiyumviro vy'abana umwana ku ishuri avuze ati ko mwantoye ngo nserukire abandi bana nk'aba derege niko tubita muri systeme scolaire ngaho iwacu akaba userukira abandi bana ni kubera iki mutemera yuko ivyo abo ntwara bantumye ndabishikiriza mu nama ifata ingingo ku itunganywa ry'ishuri kuko iyo hageze mu nama zo gufata ingingo baca babakuramwo bakabigizayo canke nabo babareka bakaja muri izo nama ntibabemberere yuko ivyiyumviro vyabo babitenako konte cyangwa babifatirako mu gufata ingingo aho rero icyo tubwira abana tubabwira tuti nyabunane mumenye yuko mufise ubwo burenganzira ni ingingo ya cumi na kabiri y'amasezerano mpuzamakungu ajanye n'ivy'agateka k'abana umwana arafise uburenganzira bwo gushikiriza iciyumviro haba ku iradiyo haba mu nama yatunganijwe na musitanteri haba ku ishure haba mu muryango iwiwe se na nyina bagire bavane cyangwa hari ingingo bagire bafate y'icyo badandaza umwana aravuga ati ndafise ijambo kandi abo bantu baba bategekwa kwemera no gufata nka nkama ibyo uwo mwana yashikirije ubwo ni uburenganzira rero abana b'abarundi bataramenya cyane ariko bamwe bamwe ubu batanguye guca urwevu bakavuga bati no ntimusubire kutuzivya ngo ntacyo dufise tuvuga ngo turi abana ngo ntiduhore kandi ingingo mugire mufate izotugirira ingaruka mbi yumvire nk'umubyeyi umugore n'umugabo bumvikanye bati tujye ibyo twari dufise byose tuce twiyomokera abana barashobora kujyamo bakavuga bati padi tu turavyanse mwebwe murashaje mwebwe ubuzima bwanyu kumbura ejo canke hirya y'ejo murabona yuko mutazoba mukiriho uyu munsi twebwe mugire mudute muri kabaza abana bakavuga ati iyi ngingo turayihakanye kandi sentare irabifatirako
ye radiyo ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda twongere twakire abandi bakunzi b'ijwi rya amerika ndayishimiye muraho neza
ego n'amahoro Eh, ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo Eh, ikibazo cyanjye nari mfise Mm,
eh, ku byerekeye agateka k'abana mhm.
je nagira mbaza ati none hari nk'abana usanga babafashe bakatangwa kubigisha nk'iby'imigambwe ugasanga ugasanga nk'umwana w'imyaka nk'umunani icumi amwe avuga nk'ibintu by'imigambwe none nk'aho nka leta canke ababijejwe bo- boba bafashe ingingo nyabaki yo kurwanya ivyo bintu
Mhm. kurwanya Eh, ishi- nkaca- ishyirwa iyigishwa- kwigisha abana iby'imigambwe bakiri batoya nk'uwo Eh.
myaka umunani Eh, bakiri batonya nje nk'amakuru maze iminsi twumva nko ku ku bana bato ukazabumva bamwe babigisha ibintu by'icyenda mirongo none nkaca nimvira ati none ako gateka kabo kabo bana barimo barabigisha ivyo bintu nk'ubu bakiri bato hama nibakura hoho umva bizoca bigenda gute nkaca nimvira ati none kariho abo budufasha gu- guteza imbere igihugu bakaba barimo batwigisha ahubwo bya bindi nyene byo gutiza gufata nabi kugira dufate nabi abandi bana canke abo tuvanye neza mu mu mubano yacu akaba ari bo nyene babitwigisha nkaca niyumvira ati none ababijejwe bobo nk'abo bantu bo babafatira ingingo nyabaki Mhm. Ye.
nkaca nsubira kandi nti none mu gihugu dufate nko mu bihugu bimwe bimwe aho mpora numva ngo hari agateka k'abana nawe ugaca usanga umwana ahari akumubwira mu gateka kiwe ashikiriza icyiyumviro ciwe nko mu mu- mu mashure amwe amwe mu- nko mu- mu manama amwe amwe umwana avuze ati jengera ashikiriza ikibazo ati we we ziba we nta nta n'ijambo we kwanza banza kwanza unume abantu bakuru bavuge ndavuga ati none agateka k'umwana ko bagahagaze gute byari ibibazo zinarisi urakoze bisa nkaho hari bimwe yari amaze gusubiza ariko ubwo muri make araza kubwira mu kanya Eh, twakire na kwizera
yego mwiriwe wiriwe neza
Eh, je nagira mbaze uwo mutumire eh, ariko yereka ari mu kiganiro Mm.
yavuze yuko kumbure abana benshi bamaze kumenya iby'agateka kabo nagira mbaze nko kwijana ku gice ku gice kwijana abana b'abarundi baba bazi ibijyanye n'iby'amateka n'amategeko abagenga ati nka mirongo umunani cyangwa mirongo itandatu ku ijana barashobora kumenya amateka n'amategeko abagenga kuko ariko aravuga yuko abana benshi bazi yuko hariho amategeko abagenga yunenga umwanya umeneka n'umumedanirira kure kuko ariko uraraba ukuntu abana bakino gihe babayeho babayeho nka- nk'abana nyine b'inyagano koko batazi yuko kumbura yasaba bakurikira ikindi nacyo na- na- jewe no- nosa nk'uterera nk'icyiyumviro ndabona ko umenga mu- mu nama nshingamategeko mu nama nshingamateka abakenewe yuko hejamo abantu baserukira urwaruka kandi nk'uko ifatira ikiryo muri de la sante haraba abaremeshakiyago bigisha kumva indwara z'ibiza ingene birinda korera ingene birinda amacinya gutyo harakwiye ko baba baremeshakiyago boza baratengera ku micumba kujyanye nko muri santira bigira bakigisha abana ukuntu amateka n'amategeko yabo ameze umwana bakamubwira icyo arekuriwe n'icyo atarekuriwe kuko nubwo nubwo bavuga yuko kumva ari abana babizi uretse amaziga kare za unicef usanga ziriko amategeko makenyi ibiziga fasha zitangwa na unicef ugasanga hariko amategeko mpuzamakungu amwami usanga ahandi umwana uretse tujya twonyine turiko arya amakayi asoma azi ata yandi mategeko namwe azi kubera iki jewe aho mbaye nta mutware bigera mbona akoranye urwaruka ngo arugishe inama ngo ab- abwire abana ikwabo ibyo- ibyo bariko n'ibyo batarekuye usanga ngo nk'aba nk'ubu unye iki biratanguye abana bariko baja ngo mukoreshwa mu bikorwa byo gusyakura amatafari asanga ntibahembwa abandi bagarukana imbibe bakaza badahembwa ugasanga ari agateka k'abana kubahirijwe Mm. ukwizera aho uri ni ahagana he
ndi mu rutana Mhm. Ye- urakoze urakoze reka tumuhe umwanya noneho aba agira icyo ababwiraho mbere y'uko dukomeza Ah, bwana nshimirimana
murakoze cyane kuri ndayishimiyeho bisa n'uko eh, nari nabyishuye ni ikibazo kimwe cyo kimwe n'icyo nduwimana yari yabajije cyo kimwe n'icyo francois yari yabajije ariko kuri iki kibazo cya kwizera cyo gutanga ibitigiri mu maporosantaje y'abana baba bazi amategeko abagenga Eh, by'ukuri sinibaza cyoba cyatumye abaza ikibazo nk'icyo kuko usibye yuko ari n'igikorwa kitoroshe kumenya igitigiri ku bana barenga imiliyoni zitanu n'ibihumbi amajana atandatu baba bari mu burundi kumenya igitigiri cy'abana bazi amategeko abagenga biranagoye no gutahura nabo babemeye yuko bayazi kumenya urugero uruhe bayaziko bisigura rero yuko iki gikorwa cyo kwigisha abana ibijyanye n'uburenganzira bwabo ni igikorwa kibandanye ni igikorwa inyuma y'imyaka cumi twebwe tutakibirimwo abandi bazoza bakabandanya bigisha abana kuko baguma bakura hakavuka abandi none nk'abaraye bavutse uyu munsi uyu munsi novuga nti tu- a- a- abana ibice mirongo ibiri ku ijana nibo bazi amategeko abagenga noba mfatiye ku gitigiri cy'abari bahari mugabo abaraye bavutse uyu munsi ayo mategeko baba bayazi abafise munsi y'imyaka itanu hari ayo baba bazi ubwo burenganzira bwabo hari ubwo baba bazi Mhm.
Rero kandi n'abigishijwe baba barakuze ibibazo yuko hari importance na nini Mhm.
ifise igihambaye nuko turi ku bikorwa nuko abajejwe intwaro bamwe bamwe bamaze kubitahura kuko nk'ubu u- eh, nk'ibi by'amatora y'abana ugirana amashyirahamwe ya- ya- yagiye mu makomine yose atunganya ayo matora y'abana jewe ndiko ndabivuga nari umukuru w'umugwi ujejwe amatora y'abana mu gihugu cose ababikoze ni abakuru b'imitumba ni ba musanteri ni ba guverineri kuba baramaze iminsi ibiri itatu bahagaritse ibindi bikorwa byose bakavuga ati reka dutunganye amatora y'abana ico kuri twebwe catweretse yuko by'ukuri bariko barabitahura bariko baratahura yuko abana bafise uburenganzira sino mu myaka yahera wamengo ni umwanya baba bataye wamengo ni ugukina ariko uyu munsi uravye inguvu babishiramo uravye inguvu leta ibishiramo uravye inguvu abashikiranganji babishiramo ukaraba inguvu ba musitanteri babishyiramo n'amashyirahamwe biraboneka yuko hari intambwe tugeze ko isumba iyo twari ko mu bihumbi bibiri na gatanu iyo ni intambwe ikomeye abayobozi ndetse namwe mwese muharanira agateka k'abana mukwiye gushimirwa twakire na Stanislas
mwiriwe neza enjiniya mwiriwe urahagana he Stanislas
i kigali mu rwanda mu murenge wa burega mu karere ka rulindo ubwo ni karangiye Stanislas
ye nagira ngo nagira ngo manze nshimire radiyo ijwi rya amerika noneho icyo nagira ngo nibarize umutumirwa nagira ngo mubaze ese nk'umuntu afashwe ari kujyana mu ba- abana mu bya politike ahanishwa iki none se u- ikindi namubazaga cya kabiri none se abantu a- mu- mu gihugu cy'u Burundi bemerewe kujya mu bya politike bafite imyaka ingahe murakoze cyane urakoze Stanislas ye bwana nshimirimana Stanislas arabaza ari mu rwanda ntazi uko aho ngaho ibintu byifashe hari uwari mu bari baduhamagara wari uvuze ati umwana w'imyaka umunani agashyirwa mu bintu eh, bya politiki nagira ngo mumusubize
Mm, murakoze cyane Eh, stanislas abajije icyo umuntu yafashwe yakoresheje umwana mu bya politike ahanishwa Eh, dufite amategeko atomoye kumbure murambarira kuko eh, iyo ngingo ntayo ntayo nari nitegekanije hafi ariko iyo umuntu afashwe yakoresheje umwana mu bintu bitemewe n'amategeko kiba ari icyo mu gifaransa twita l'exploitation illégale de l'enfant aba yamukoresheje ibitemewe Mm.
n'amategeko uwo muntu arahanwa igihano kino gitora ubunyene Icyangombwa ni uko ahanwa.
igitabo- Alo?
Nta- ndavuze nti icyangombwa ni uko haba hari itegeko rimu- ri- rite- Itegeko riteganyijwe rimuhana kandi riba rihari, rimuhana kuko iyo ikintu kimaze kwitwa icaha kikaba icaha haba hariho ni- n'igihano bijanye n'uba yakoze ico caha hanyuma ikibazo ciwe ca kabiri abajije ngo umwana yemerewe kuja muri politiki afise imyaka ingana gute ico nari nakivuze ngaha mu burundi iwacu umuntu yemerewe gutunga ikarata karangamuntu kuva ku myaka cumi n'itandatu ariko umwana tumwita umwana umuntu wese aba afise munsi y'imyaka cumi n'umunani ni ukuvuga hagati rero y'iyo myaka cumi n'itandatu na cumi n'umunani abo bantu baba bafise karangamuntu tukaba tuzi yuko iyo hageze iby'amatora umuntu wese afise karangamuntu aba yemerewe gutora bamuha ka gakarata k'amatora hanyuma agashobora kuja gutora bisigura yuko uwo muntu w'imyaka cumi n'itandatu uwo mwana aba yemerewe kuja gutora kandi iyo amaze kwemererwa gutora ni uko bamwe eh, ba- bajejwe iby'amatora bamuharura mu gitigiri cy'abasitwaye bakwije ibisabwa n'amategeko kugira ngo bashobore kuja gutora iyo rero n'ingingo iba yarafashwe gu- gu- gufikisa imyaka umuntu ashobora kuronkera ko karangamuntu igihugu cose gibifitiye uburenganzira ico nta nta kibazo twebwe tugifiseko Mhm.
navuze yuko kare abana batora baronka akarangamuntu bafite imyaka cumi n'umunani ariko uyu munsi kuva mu bihumbi bibiri n'icenda hafashwe ingingo y'uko batanga akarangamuntu kuva ku bafite imyaka cumi n'itandatu Mhm. Ye. twibutsa abatwumva ko ari radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ni ikiganiro muri isanga aho tuvuga ku burenganzira bw'abana abana bakoreshwa mu bikorwa bya politiki n'ingaruka bibagiraho mu buzima kuri facebook hari uwatwandikiye ah, jean paul atubwira ati ah, ni icyorezo cyugarije isi atari ko intandaro ya byose ni intambara zit- eh, zitavanaho muri iyi si naho ah, vinyi alfred vinyi ati abana barahohoterwa yamara si abana gusa n'abakuze barahohoterwa ati gusa byoba birushanya uburemere Uh, witwa tuyisenge olivier ati nibyo ib- ibyo nibyo atari ko abana ntabwo ari mu ntambara bababarizwa gusa ahubwo no mu ngo iwabo hari aho ababyeyi baba- bahoza abana ku nkeke ndetse bagahora bababwira ko ntacyo bamaze ari imbwa ntacyo bazimarira nta n'uburenganzira afite mu rugo rwabo ati uyu mwana apfa mu mutwe byanze bikunze atese uyu mwana we yafashwa ate yafashwa nande ese nibyo koko iyo so avuze mu rugo rwe ntacyo uba wemerewe kurenzaho ati murakoze ubwo rero nagira ngo mbere y'uko tu- ugira icyo wabivugaho twakire na eri ku murongo wa telefone eri uranyumva
mwiriwe neza cyane rwose ni ku ijwi rya amerika wiriwe urahagana he amahoro neza Mm.
ndi mu gisagara cya bujumbura mu gihugu cy'uburundi ye ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
rero jewe ikimbura nashaka guterera mu bisanzwe kubera atabandi bokoresha nyine atari abana we uko ndabyiyumvira nibaza gusa yuko batobatuma gukora ibintu bibi kuko hariho nk'abantu usanga afashe urwaruka akazababwira ati genda bariya anye ngo mubabwire ati ikibanza ku kindi iryinyo ku rindi batabatuma ibikorwa bibi bokora bokorera imigambwe kuko imigambwe nibaza yuko itobaho idafite urwaruka je gusa uwo ntuma nka jewe ku izina rya eliyasi genda ukore ikintu kibi kuri mugenzi wanje w'urwaruka jewe ntaco nokora kuko nanjye noba mfise ubwenge nkabona yuko ari kibi nkakireka kuko jewe mpora ndaba ingene nk'urwaruka rumwe rumwe rwitwara nabi mugabo urumva bagaca babyiterera urwaruka rwose kandi ari abantu bakeyi gusa bavuye mu bandi bakaza gukora ibyo batabatunze nibakore ibintu bibahesha amateka yonyine ubwabo n'ibihesha amateka igihugu cyabibarutse aricyo burundi isingizo ikaba n'intego ya twese uko ugiye gukora ibintu bibi wambika umudare w'ikimaramara ugiye gukora ibintu byiza bagutumye wambikwa umudari w'umwakaka nicyo nashaka kuvuga ku iradiyo ry'amerika kandi ndagushimiye cyane kuba umpaye umurongo n'uwo mutumire nkaba ndamushimiye kuri icyo kiganiro mwateguye ye eri muri makeya wowe urumva urwaruka rwagombye gukoreshwa uravuga ngo nta kundi byagenda gukoreshwa mu bintu byiza byonyine gusa mu bintu byiza kubera ibintu bibi babigutumye ufite imyaka cumi n'umunani uba ubona yuko ari ibintu bidakorwa uwarekera politiki abantu bakuruze
kandi kandi nicyo usanga abo bantu bakuze bo nyine ubwabo batoshobora gukwira hose reka ntibashobora gukwira hose je nta n'umugambi ndimwo mbere nushaka mugabo je ndiko nkubwira ibyo mbonesha amaso kandi jewe ndugwaruka na jewe bavuga uti batumye urubyiruko gukora ibyiza nta kibazo kirimo
nta kosa jewe na rimwe ndabibonamwo gusa ibintu mpora mbona ni uko muri rwo hagati muri rwo rwose rukora nabi hariho nk'abo usanga bariko barakora ibindi hariho n'ibyo jewe mpora nibonera amaso mu yandi jewe ibyo n'ibyo ngaya nayo kugenda gufasha mu bikorwa by'iterambere jewe nta kosa na rimwe ndabibonamwo jewe aho niho mpagaze urakoze eri bwana jacques nshimirimana nagira ngo mugire icyo mwavuga kuri iki gitekerezo cya eri n'ibyo nari maze gusoma ku byerekeranye n'abakunzi b'ijwi rya amerika batwandikiye kuri facebook muri makeya kugira ngo dukomeze
murakoze reka mpere ku kibazo cya tuyisenge kuko abandi bo baterereye ibyiyumviro ariko tuyisenge yavuze ati ibyo byose gukoreshwa kw'abana mu bya politike no guhohoterwa kwabo ntibibera mu migambwe gusa ntibibera ku mashuri gusa no mu ngo biraberayo by'ukuri uko ni ukuri biraberayo hariho ababyeyi bataye umurongo hariho abapapa batifata neza abamama batifata neza ibyo birahari n'ibibazo tubamwo twama tugerageza gutorera umuti umurundi wese w'umutima aba ahamagarirwa kugira icyo aterereye kugira ngo mu kibano cyiwe igende neza kuko nk'uko yabivuze tuyisenge umwana aba akuze atajamba afise mu rugo rwabo atajamba afise mu rugo iwabo agakura ahohoterwa uwo mwana ibyo byose arakura akura nabi gusa mugabo arakura ariko igihe azoba akuze nawe hari ubushobozi amaze kuronka bimwe byose yabamo ntabyibagira biragaruka ni nabyo mubona bigejeje igihugu aha kigeze inzigo y'inzikira umuntu ibyo yabayemo akaba aribyo bimutwara ntatwagwe n'ibyo yipfuza gushika ko akaba ari muri kahise muri kahise imyaka yose ni ukubera ibi bibazo bibera mu ngo bibera mu kibano notanga nk'akarorero wibaza yuko umwana arenganye ku ibarabara umubanyi akamutera ibuye cyangwa akamutuka ngo ngo hinge nusa ngo uri mugufi ngo urirabura ngo uri umumenja ngo uri mubi ngo uri umuja ibintu nka bene ibyo bica bijya mu mutwe w'umwana akiyumvira ati kubera iki nabwiwe ajya amajambo ni igikijewe nakoze kugira ngo nitwe kujya kuko umwana aba akeneye ko bamwankura aba akeneye ko umubanya amubwira ati mwana kura neza kura gutyo kura utumwa niwumvira ababyeyi gamburuka yakoze akantu keza agashimirwa yakoze nabi agahanurwa mugabo hajemo twa tujambo two gucumitana mu mitima twamara kuja mu barundi bamwe bamwe utuntu nka bene utwo turica imitima y'abantu umwana agakurana umutima mubi no mu ishuri naho yokwiga akita ku rutare gute akabaza ati jewe hari ibyo ntemerewe ibyo ni bibi cyane hanyuma eriya we wavuze ngo gukoresha urwaruka mu bya politike nta kibazo biteye na jewe ndamushigiki mugabo nibaza ko atatahuye neza itandukaniro rihari hagati y'urwaruka n'abana twe turiho tuvuga abana tuvuga abantu baba bari munsi y'imyaka cumi n'umunani nibo bitwa abana ariko muri iki kiganiro turiho tuvuga abari munsi y'imyaka cumi n'itandatu kuko ntabisiguye ko abafite imyaka cumi n'itandatu baba bafise uburenganzira bwo kuronka ikarata karangamuntu ngaha mu burundi bisigura ko baba bashobora kuja gutora canke bakitoza mu barongozi ariko ugwaruka nk'uko yabivuze niyo moteri y'imigambwe yose nuko gwaruka kumbure ngira ngo kizoba ikindi kiganiro c'uwundi munsi naho nyene gukoresha ubwo gwaruka abanyepolitike ntibaba bakwiye kubakoresha uko baba bishakiye niyo nk'ugukoresha ugwaruka ubinjizamwo imbuto y'amacakubiri uzi yuko ejo cyangwa hirya y'ejo ushaje ugeze kugendera ku nkoni aribo bazo bari babura amatara y'abashikiranganzira b'abakuru b'ibihugu ibyo bikora ufise entere iyi none uyu munsi aba ariko baratwara igihugu mwibaza ko mu myaka mirongo ibiri iheze batari muri iyi kategori y'urwaruka bafite imyaka mirongo ibiri ibiri mirongo ibiri n'itanu none nk'umuntu aba yarabakoreye ikibi uyu munsi akaba ari umutama mwibaza yuko aticuza none nk'uba ari umutware uyu munsi akaba ariko ashuha urwaruka inyuma y'imyaka mirongo ibiri ko imyaka imara umuntu itamubariye ubwo rwaruka bibaza yuko ruzokwibagira bimwe yababwiye wibaza ko batazomusubiriza mu ndomane bica bituma twama muri marishe siri purase twamana abantu b'inzigo y'inzikira twamana abantu bavuga ngo naka ko yankoreye ibi ngo nanjye ninashika hariya ngo nzomwihora ibi ibyo turakwiye kugira ahantu tubihagarika abarundi bakabaha amahoro tukabaha amahoro umuntu akumva yuko mugenzi we adafise amahoro nawe nyine ntayaba afise niho basubire kubesha abantu hanyuma abantu bakumva yuko bategerezwa kubana mu budasa bwabo ibyo kumbure kera bapinganira ko bavuga ngo hariyo abashoboye ibi n'abadashoboye biriya abantu bakumva yuko tuhari kugira ngo dufashanye icyo umwe adashoboye umugenzi akimufasha icyo ubundi abona yuko ashoboye cyane yumve yuko ategereza gufashanya n'abandi nawe agacira inzira abandi ubwo rwaruka rukeneye abantu barucira inzira nta kindi bariko barakura kandi ni bukeye kabiri nabo bazoba batware icyo tuzoba twabagaburiye twebwe tubaruta nico nabo bazotugaburira igihe tuzaba tugeze kugira ku nkoni birumvikana reka twakire uwa nyuma ndabona umwanya utubanye muto nk'uko babivugaga ubwo tuzategura n'ibindi biganiro ku rubyiruko twakire irakoze muri makeya ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo turimo turasoza
mwiriwe neza munyamakuru mwiriwe ndaramugejereho mutumire
amahoro cyane mu majambo makenya tugiye kwara gushima nshimira umutumire ibi biganiro nibyo tuba twifuza nka twebwe urwaruka cyangwa abariko turaruka ubu nkavuga nti byari byiza ko abo batwitangiye imbere batubwira akahise mugabo ntibice bijyamwo nk'imvo ya politiki mugabo bakavuga akahise n'ukuntu ibyo bintu byabaye ariko n'ukuntu bashobora kubyirinda kugira ngo ntituze twame turi muri za ya majenerasiyo ati jyewe nabayeho muno buzima bumeze uku ati ba naka nibo barabagesera ni ukuvuga tugiye guhigura
nibyo yavugaga mu kanya mu makenya navuga ntigiye kwara gushima hama nkasaba umutumire babandanye muza mubaha akanya badusigure batubwira tukamusasira yuko twokubaka uburundi bwiza nk'inyuma y'imyaka cumi cyangwa cumi n'itanu cyangwa mirongo ibiri buzira ibi bintu byose twabayemo n'icyo kigera agomba gushyira urakoze cyane irakoze rwose kuri icyo gitekerezo cyawe reka nshimire rero umutumirwa wacu bwana jacques nshimirimana hari ijambo mu masegonda nk'atatu mwageza ku batwumva ko turimo gusoza gato cyane ijambo ijambo no no sezerera ko bari ko baratwumviriza ni kuri iri jambo nyine uyu mutu uyu ahejeje kwakura irakoze avuze turipfuza turipfuza uburundi bwiza uburundi buzira urwanko uburundi buzira abantu baducira imigani y'ibibi babayemo kugira ngo tubigumemo murakoze baducira imigani y'ibyo babayemo murakoze cyane dutere intambwe duhindure murakoze cyane mwese abaduteze amatwi tubashimiye ko mwagize uruhare muri kiganiro mugira ibihe byiza